is your one and only, only Lady Jill. If you have not subscribed, please hit the subscribe button, hit the notification bell so that if I put more video, you will be the first person to know. And if you have subscribed here before, thank you. God bless you. Mm, my people. My people, my people. Another gist. It does still come out again. Oh, my people uh, one of our sister he say they watch my program they follow me for a long time so now you can say ah he dey lis to what i dey talk sometimes when they give advice to our ladies wey say the dey relationship wey don spend years They don't want by themselves, advise themselves. say this thing you e know, they go anywhere o oh, but don still they they be and say ah it e will work out maybe uh, eh, maybe they pray because they don't too tey for the relationship you know so he say this our sister so she say in dey friend this boy They don't they don't tell we they know so the relationship don they go like three years now so two of dem don dey so he say this boy don't shop am He don't shop am only pot eh this boy don't shop e only pot Shop am Shop am e don mie all the all the sweet things wey dey her body e fit ask am say ah where dis relationship dey take us to e go say no worry eh if god say we go marry we go marry so make you wait e say every time o oh, na she dey always dey ask this boy say where dis relationship where e dey lead us to make you let me know ma i know my stand o oh say this boy go dey tell am say i ah, make you relax which one you just dey hurry me for marriage ah relax na ah make you wait first He say im don she don turn semo tire nothing wey e no dey do for this boy just to make sure say everything dey okay for them. she really love the guy you know but she dey feel say na so dis guy love am too you know i dey always dey talk this thing if you dey relationship you dey see the handwriting for war. no let somebody tell you say eh this boy no need you you by yourself advise yourself because we women we dey know we dey know but we will still dey there dey bear the guy go maybe eh if he if, if he change if he marry me all those things and they go even see guy wey dey toast dem wey go take dem serious they'll say no i wan continue with uh, uh, this guy i wan continue with am e dey okay e dey nice eh, maybe good for bed na you know our girls na he say this boy eh, this this the boy wey be say almost every day na they take the shop only pot he say this boy don't use the walkie stick take vandalize Don't that one even pay me pass this boy don't shop. Palm. They don't really like you know when they say man don't shop woman you know boys now don dey use that only pot take dey play na. He said this boy don't finish in only pot. After he don't do do do do lies do do at least only pot finish. He don't he, that is he don't vandalize and finish. This boy can't say he want go Nigeria for visit oh. He said now she can uh, as a boyfriend now, he will still support him. He will support the boy as her aunt serious. So the boy can't go Niger. As the boy go Niger now, first first visit to oh, just go Niger now, e come begin the rain, body the come dey catch am. e just dey less all the girls where they there They vandalize them. They dem dey dwedwe the thing this girl don't know say him go call him They call am twelve they go They play for four those things They no know say the boy because of you just target one girl wey im go suffer marry for ground im no know dis girl no know he say because opi say him with the boy dem go marry he say so after the boy come back he no know say this boy don already go pull woman for nigeria now because he go nigeria now he don go friend girl go keep the girl now when he wan marry he say he no know she no know he say so him come see the boy come back twelve dey still dey they dey play everything you know so so kind call go dey come the boy phone but the boy no dey wan pick if she dey there ah he say but immediately this boy comot for us. if he dey call am so him phone go dey engage him phone go dey engage ah who this boy dey talk to he no know if you come back ah i dey call you since your phone engage but if you dey as this phone no dey ring he say you wan start again you wan start again I I beg, beg, I beg, I beg. he may not receive call again you know ah the girl come see say he hmm, come forget you know but this thing number they always dey call this boy this boy not dey pick this same number they always dey call am he no dey pick and the same fit take him for this boy this boy will say he never reach he never reach He will say go flush am anytime he take him for this boy this boy will say he never reach now i tell am say eh, eh, eh you sef you dey take risk how you go just allow man dey dwell dwell dwell dwell you like that after you don see uh, eh, carry belle na e go tell you say e never reach you no come know say this guy no serious saying this baby you know may not be like say come use belle to tie am down you know na him make him dey obey am him go just go do am so this girl now this same number wey dey call this boy He say one day na the boy come dey toilet e phone come dey ring na him come say ah may he pick this no this number May he see who be this person He say i say make you just pick am the boy just run come why you wan pick my call i dey pick your call na he say ah why you dey shout na you no fit pick your call eh? you no fit pick your call no no no no no no no why ah, hmm. he say him come just leave the the the number the phone he can leave and he can give the boy so the boy can comot say dem wan quarrel so she can just use uh, uh, brain na come say beg am say okay no vex he say na him one day this number this same number dey call am again na he come pick am because the boy no dey house he just forget him phone for house na he come pick the call as he just pick am na. <laughs> na girl wey dey naija when the boy don already put for ground wey he wan marry say i your pick, i say eh, hello sweetheart i dey call you since you no dey pick phone wetin dey happen he say he just shock she just shock he no just know what to do that is the the thing just like <laughs> you know when that kind of thing na phone phone hang for e ear like wetin he dey hear so na truth he say he just tire He no know what to do. As the boy come back, he say, that kind of thing now, you know, if you bear him, now so he take whole lamb. Say, so, you go put girl for Niger. I when, when me with you there, yeah. When you dey tell me, say, make I wait, make I wait. He say, the boy begin to say, eh, eh. You know, say, the hard right for war. as you as you dey ask me ever since say whether i go marry you you no see the way i take dey respond you no come know say this thing no dey lead to anywhere so my dear that one i get when i want marry eh? so you no fit do anything eh? so relationship all relationship must not lead to marriage so what do you be the expect you What? What? What? you wetin you be the think you just maybe you just uh, go they do all those uh, also they come back i will come marry you say na so you just tire na tell am say e so you be still dey go dey also. You say yes Now this boy not fit stop you say me you stop i no be say he no love you now you still suppose to just see the handwriting you know i always dey tell our ladies no let this boy use mouth tell you say he no want you before you go by yourself no because some guys dey pre ten d because if he really love you he for don stop you na for don stop you tete eh i no understand the way some of our girls dey dey behave like who who never see man before real yeah i dey feel say na they they they, they never see more before like na, the guy na, na their uh, first boyfriend wey be say guy go dey show you say he no want you how many years how many years wey don dey follow this guy now you no come know say this boy no go marry you any guy wey dey live with woman may may go may go dey sleep with oyibo for uh, uh, money uh, matter and they no dey talk to you my dear he no love you half love like this he no get for you yeah you no get because if he love you he no go allow you dey do dat kain thing eh i no understand guess of nowadays eh if you dey follow man i dey always dey talk am three months ask am eh guy where this relationship where e dey lead us to i wan know make you know your stand no be say after e don vandalize you e don enjoy the thing finish you can't leave you for ground who you can't see me marry you eh who you can't see me marry you so our girls eh I beg. if you dey use this one take get sense eh because when he tell me the thing the thing just shock me i really pity for her because she dey cry she no know what to do now because the boy na eh, he don already see everything now say the, the thing is not going anywhere even though she even carry belle for the boy now na wasting of time the boy tell her say if you wan comot you comot eh no be force i say tell am he say so what to do now whether make she comot relationship wey don build for three good years for me oh, wetin i tell am be say my dear eh how many years you dey he say he dey thirty-five years now i say my dear you never old you never old so you can see, you see, see guy will go marry you and if you see the girl picture the girl fine so my dear you still see guy will go marry you for for me oh, leave the guy just leave her for god Not do am anything leave her for god just pretend say you never even uh, eh, see that kind of person before that be my own advice when i give out because not be all relationship really dey lead to marriage so if you dey date guy you know say this boy no dey talk about marriage boof am yeah no let am come finish you after i don vandalize you finish you come leave you for ground eh na that one na dey pain pass that one na dey pain pass so abeg our ladies girls of nowadays if you dey friend man you know say the thing is not going anywhere you don see the handwriting for wall no let am use mouth tell you before you go find your way pre ten d that na many pass some guys dey pre ten d they dey pre ten d eh it's either they come for you for something it's either they need something from you that is why they come yeah you no go ever know i know say some guys dey you no go ever know say na pre ten d na e dey so my dear you wey defend the person you know the type of person wey this person be some some girls then i go dey friend boy you go know say this boy na na e dey cheat on am he know you go still go ahead you go marry am then you come dey complain later eh una go even see the good one now una go say no no be my kind of guy He no swag rich e no e no sabi for bed you no go fit teach am yeah don dey know everything finish you see this uh, uh, enjoyment of a thing so nobody carry am come from heaven we dey learn every day if you see say your man no sabi dey dualize that honey pot way teach am yeah you teach am no because now they know everything finish so if you you know all those things well well you say teach the guy yeah no be say maybe you just leave the guy because say you no sabi for bed all those things ah you teach am maybe na the na the type wey be say e dey eat sweet sweet things too much. <laughs> you tell am say this thing wey you dey take say no good dey take lime and ginger make e take dey make dem dey kill all those uh, sugar maybe too much sugar na full e body na na make you see say our guys some go dey take uh, tramadol because say dem wan satisfy woman uh -huh. e no suppose more dey take all those things take lime and ginger take kill all those uh, sugar that thing e dey work well well for body you know if you be guy wey be say man no suppose to dey take sweet sweet things too much all those sugar all those things e no good for men una dey stop am e no good for una yeah those sugar things dey take take sweet sweet things every time if you come enter bed na before dem count one two three yaa were nesin no hia ewere ihe you know e no good so more na the guys One of the one of the take care of una self of the all those sweet sweet things is not meant for you people One of the take am again e no good dey so that make you fit dey satisfy your woman you understand eh that make some girls go say abeg this guy no good for bed i no wan follow am all those things you know eh so na be the thing so our girls if you dey follow man you say the man no dey talk about marriage at all abeg no let am too much three months ask am you wan marry me one month so you suppose to don know whether you go marry the girl no no be say after you don vandalize and finish you come put am for ground say eh my dear my or some come say my family say no ma no marry this tribe you no fair know before you dey vandalize am you no fair know before you dey scatter your only pot and na those kind guys na go say abeg raise your leg i wan do from from from back i wan do for uh, side Now then, now those kind guys na go to talk talk those kind thing pass all those kind guys wey dem know say dem no marry the girl but dem make sure say dem vandalize them for ground duel duelize them before you can leave the girl for ground eh before you can leave am you go know you go see the you go see the pretend there so now this small advice now to make i give our ladies I beg if you dey this kind shoe I beg just ask your guy now if you know say you don dey follow guy now for years now the boy no dey talk about marriage abeg ask am now o if you watch this my video finish ask am say you wan marry me i wan know o no be say you know say some girls dey look am say if you tell guy say you uh, i wan marry or not uh, we will marry or not dem fit say maybe you dey force the guy you no dey force am no you are not forcing him this time wey we dey now some guys they dem no wan talk am so you go ask am my dear we wan marry because this this relationship you don see the tey o i wan know eh i wan know my stand so that make i know say na my na my uh, future man i dey with o no be say you no go tell am the girl go dey ask you you no go give am better response tomorrow you come go uh, marry another person for naija because you dey look for graduate you no fit know say no be graduate before you dey idolize am you no fit know. Eh? our guys eh, more una, una own, e dey una body.